내가 꼬리 키로 고리 오리 키로 고리 우리 귀로 고리 꼬리 키로 고리 오리 키로 고리
ubuheruka muri murikira ukuri uba warakomeye neza kandi gukora.
urabizi ko ndagukunda cyane no tunomempa we Iyo- nunkunda na iyo gato dushikiriza imigambi wa myiza mwana ma, we urikunda nta kindi kintu Wewe na kimwe cyari urikunda.
kumbuza je ne comprends kugushikira pas niyo attitude Ivyo.
yawe mana isi ariko no- Ako none mama ali vre.
vrema neza eh? aho uzokubahuka utora uwundi atari jewe
byahavuye bigenda gute
cumba ni ukuri ntagira ntahe urazi umwanya maze muri iyi sare ndakurindiriye reka shaka kima uzi uzi ko bari basikura habaye iki reka sha je je je ciyo batamumurako buya namwiyahurira ko akamicobana yanje none kutambwira habaye iki ko mbona waranze imitsi yohehe mana yanje no kukuniga bakunitse reka reka Ibi bintu- muhimbi yarahuye aje kunyasamako tuca turafatana amashati Ah, je- je- jeyo bandika reka je nayikukirika yewe ku gacuma uzi n'ingorane ufise ugira wongere n'izindi none none ugira ngo hari ikindi bari kunyuza uyavureka kurwana hakindi cuma ndagusavye utekereze ushaka ko ndakubura ari wewe wenyene nsigaranye oya oya je mwishwanje je je je hakuba imbano wimva
oya ndagusavye gezaho gezaho genda utekereze uwugusoto mwihorere sino buralise ngo ndakubure nawe ivyo ni bikubwa vuga none ari somuze muti reka wa muntu we aha nta nico ngifise mvuga urazi ko Alice yampevye Ye?
agashigikira kandida araho ngo yitwa John alice ye ivyo vyubahuka uribaza shacu none uyo joni nawe ni iki uwo John n'umuhungu akiri na muto wanashaka yewe urwaruka rwose ruri inyuma yiwe ushika kuri Alice wanje uribaza basaze ngo John John ahantu niriga hose twari gwarwa gose aho bizukaza wakabaye none yabigenze gute ni hatari mama wanje ngo ngo, ngo yashikirije imigambi myiza ngo itomoya kandi yabandi Alice naramwinginze arandahira ngo ategerezwa gutora uwo John uribaza mviriza mviriza aho nawe uca ukora ikindi bintu. bimwe Yahegashe.
bimwe byo gushira televiziyo ni gikwanza n'ikindi yahe iyo mikenyero hinduza abaraho je sinzi ngene yoba imeze mve mve we we utangwa kwiyahura kandi na na kampayi itaratangura none gasha wona akwiye mu nda yanse kunshigikira wumva hari uwundi azonshigikira we mbwira gusa wararondeye wa muntu yogufasha gushira wa televiziyo ni emwe naramurondeye kandi naramuronse umujene kabisa yambwiye ko abimenyereye cane none ntibumva Ih, aho uca ukorera aho nyene mutega imitwe ibintu muza muracishako bashe ibyo byo yaranyemereye ko azoshiramo ibiganiro bizotuma atari di televiziyo basubira kuraba ngo atari rwanje urabyumva gucuranga n'ibindi muza Ndavyiteze.
muravugira nk'ibintu vyoshita urwaruka
nzogerageza yamara uwo john wumva aragisibije bose nta wundi baririmba atari we.
we ivyo ntibigukange wewe kinda gusa kuri kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi ndazi gusa uzomutwara
sawa nje kugerageza tuzoraba genda genda genda tuzoba tubona ikivamo wege nta mwanya wo guta ugurura ningo guyo televiziyo ahubwo itangure gukora
shengero ry'imana imbere y'uko dukora icyo ari cyo cyose tubanze dusenge yego muramyi w'ijuru n'isi wowe waturemye ukatugira abantu turakwegura imitima yacu ibyiyumviro byacu byose tubiroresheje kuri wowe turongongwe na mpemu w'imana muri bino bikorwa nk'uko wamwirobeye muri ca kiyaga kuru turamukuzaniye umuhinkwa ameze nk'ubwenge buva kuri wewe ibyo byose tubisabye wewe imana yacu yo mu ijuru
amen Uti amen amen.
amen umuremyi nashimwe cyane amen amen amen amen mu materaniro Imana yacu ishimwe yo kuri uno munsi muntize amashwi n'imitima ndababwira icyo umuremyi yantumye musanzwe muzi yuko yaba yanyiyeretse tukaganira akanambwira n'ibyo nabwira ubwoko amashimwe ni ayawe haleluya
inganji ni yawe haleluya toyo nibiki reka shana ishuri bi haleluya oh haleluya umuremyi ni mwiza bwoko bwiwe Amen.
mubisubiremo muti Imana umuremyi ishimwe.
ni mwiza umuremyi ni mwiza cyane umuremyi ni mwiza haleluya y'amahoro atari y'ibyaha imana ishimwe cyane yarakoze kuturokorera iwacu kugira ngo izi mushire hejuru amen amen, kuru amen, haguruka amen.
uvuge n'ijwi rirenga uti umuremyi ni mwiza cyane umuremyi ni mwiza cyane haleluya cyane.
imana ishimwe cyane muha amashyi umuremyi Imana bwo ishimwe gusaba. yatunze igamije Hallelujah.
intore yacu arongore Ibyo ntarabona.
ayishikane ku iterambere atahandi riraboneka haleluya aho kuma imana yatoranya musa ngo aze kurongora ubwoko bw'abisirayeli abukure mu buja bwa farawo abushikane mu gihugu cy'isezerano Sina- niko muremyi atoranije kuru Hallelujah.
haleluya Sina- urabyizeye komera gakondo.
amashyi amen umuremyi amen imana ni nziza umuremyi cyane arambwiye ngo ntugire ubwoba kure amen ngo amen azobana nawe mu byo uzokora byose Imana mu kiganza cyiwe ntikizigera imana ishimwe kikubwira cyane Amen.
haleluya vuga uti amen amen amen. urakoze cyane imana wibuke ko yabasohoye.
Eh, ari umuremyi nawe uguma uvuga ngo nzawe bibaza ngo yagukijije akagukura nibyo.
mu cyobo cyuma yari yagutayemo ishengero muri hano umuremyi yarambwiye ngo uwo cyuma nabi wabo bose ngo ni abantu bakoreshwa n'imyaga mibi ngo nicyo gituma izina rya bakoze Yesu.
kura kama mazi we kura ibyo bintu ariko aravuga n'ibiki uwo muremyi yarambwiye ngo none ubu ngibyo uharire kandi yatubwiye ko avugishwa n'umuremyi aya ibyo rero we wabyemeye cyane none niba turi naribonye akaba ari umuseruki w'imana noreka kubyemera gute umuremyi ntugire ubwoba oya nawe kura vrema yacu upfa kwemeranya amana y'amafoza ariko aratubwira yaraguhaye ubwenge arahambaye Reka cyane, tuye.
ari hejuru cyane ibintu byose azobikora ntupime ntupime yacu ubushyira isoni to oya toyoka kumengo usa n'uriko arava mu mwuka ukeneye ko tugusengera oya oya nukuri murakoze je nashaka gusa mudutomorere neza imigambi kura azorangura kugira ngo izindi itere imbere haleluya Amena.
yoyoyo n'abandi Amen, bose amen.
mutaratahura neza ibya Shima, mwuka shima.
ndagomba ndababwire ko kuru kubona yararokotse mu isanganya ry'ubwato Shima, ma.
ari ikimenyetso kidasanzwe ishimwe cyane none Kuko kizotuma umuremyi azogenda utwara amukoresha niko namwe muzogenda Oya, mubibona ivyo ntibibaho.
byumvikana rero ko atazoba ariko arangura imigambi yiwe ahubwo azogamburukira uwamutumye Shimwa, uwo nawe ibyo akora Shimwa, byose ni byiza imana ishimwe shimwe haleluya mana haleluya asha je n'ubu sinyuzwe kwe Ah, ah, utagira umwuka biragoye gutahura icyo mwomenya Aho gakuru rero washize uzotora igi.
kuri wese uzotora kuri wese shimwe mana ijwi ry'iwazoba rihaye amashimwe n'ayawe amashimwe kandi impera yiwe izuba Hallelujah.
nyinshi akiri ku Hallelujah.
isi ndetse n'igihe azoshikira mu shimwe shimwe
amen amashimwe amen amen
Igo. Utwo twefu kurashira muri akavideo. Bigenza gute?
gashare kamuti wewe ntuzi ko tutiganye gamane utu tubonye mu turaza ahantu bakora kandi kavide ahantu uca nkubitamo utundi utanamenyereye
Sha. Urigica muri biboro kwe. Ubu sinibuka ni waciye.
aha none gashaho utabizi nyene umva uba ubitse mani mugabe buvyize mani reka ntutera kubimenya Montage video.
mve Nkayikora kuko iwawe. Sinibaza none man mani man.
korayo ufise gute none nzokwigisha je kabisa vwe mashi ndabemetriza sana Uri mubi kuri Adobe man.
oya
Eh bro. Hari inkuru zivuga ko gakima agomba kugura TV ali.
ndarengeje iminota kuri aka video kandi ryaje ushaka ko nsubiramwo mani Ano nivyo kuba ari ikibazo. Eh ukuntu umuntu binyarutsa wewe.
oya sha bica bintwara umwanya kandi nanje urane two ndihuta nshaka kugaposta ubu nyene Nari tunda kujya kubyo kwa gakima kumenya ngo nacu bikubwiye. Eh eh je wangu je ndashaka kuroma yakazi.
Eh, vyavrega mani Eh.
none a- a- azoca yugura ryari Ke vuba cyane man. Warashimara aracaye CV kageranye bire kwa zoma kazi.
yo
Yarakwemereye. Ski.
naho ni bon sana kweri sha mani felicitation kweri Naratomboye se gaho. Ndarusi esh, ndarusi kinkura mu gashomeri Eh, bana, vrema.
bonne chance kweri mani kuja imbere kweri yawe ni ibintu vya stage vyo nzoca ubikatira kweri cuja kwirira akanoti Sana. Nina hembwa apeti. Nzogufuta.
Ahantu uzoca njana ku kiyaga kweri direct umviriza man gakimambye ko akeneye guha akazi n'abandi nka babiri Eh, muzoca mukora muri nka batatu eh, sha kandi aho ico usanga ari bubayeho shefu eh, kweri ngira ngo ahubwo rero uraza nawe ndakujane kuko yarantumye ngo ndabarondera jewe Eh, muti apu sha wapi kweli rondera abandi je akazi ndagafise oya sha ego ndagusabye uzoze dukorane please eh?
Sha, muti.
turebe ivyo twiteguriye twebwe nyene peti yawe muti wapi muti nukuri Eh?
wapi kweli kandi web tv jewe Eh.
numva umengo sinushobora kuyivamo ega ndakuzi n'imyaka myinshi muti.
nanozofirayo ko kubera wakoze imyaka myinshi we cama we oya nukuri muti nukuri kanyenyeri vrema je sinumva ko numuhege urabizi dukorana neza kandi ndamwigira ko utuntu twinshi nawe urabibona none muti nimpaka dukorane kweli umviriza higo ndagusabye sha umfasha urumva gakima naramubesha ndigira igikoko mu vyo gukira amakonteri ngo nakoze ku mativi y'ubugo muti Eh, wewe urasara cyane None wagiye kwemera ibyo udashoboye
eh, umve yega nakonta kuri we mbega muti jewe nyene
aha nawe ko wowe uzoza urakonesera amavideo Umva, umva, eh, umva.
ukora n'amaporogaramu ati sasa weona muti je ndagusavye reka kunwenza abeje no gusaba genda ukora ivyo bintu wemereye mabuja wawe igura akanoti kariyo tuzohembwa amafaranga menshi ntuhave bibaza ngo nico kimwe ngaha muri kandi webitivi shamuti kanyenyeri urabizi n'umumantoro wanje kandi vrema urazi ivyo amfasha ko ari vyinshi nukuri je sinumva ko nomuhemukira biragora sinumuhebamwe sha sinzi nyene ingene vyogenda
Eh, sante kanyewe twarahebanye nyene birakomera
sante jacob yewe ni ukuri twarahebanye biteye n'ubwoba cyane akazi nyene karadutwaye pi yewe mbe twaherukana ryari nyene Mm, je nta naho nibuka akazi kadutwaye gose gose birarenze jewe sije nzobona turaronse umujera kuri izi ne vrema ndarushe ndarushe nukuri ndashobora ubu kwibaza ntimworohewe ari mugwa nyene vuba araboneka nukuri tenkete hewe Ash, ko bagire batangure kuyamamaza aha byahetse hewe n'ibinyaruke bihere vrema jewe mbere nzoca nifatira agakonje niruhuki ndarushe cane ahubwo wowe urakomeye ari nukuri tubivuge tubisubire eh? gukora toute la journée niyo nda yawe ingana uko reka shana nogira gute nuko nyine nagize imana mama kaza umijo Mugane.
ndasinzira vrema ndaruhuka neza ego emwe ubuhohoro urungira ntakicibuka nukuri na mama wiwe yigumanira n'amani hewe urazi ingene bakundana Ntumbwire.
Ushobora kwibaza wenda kubaza turanywa gusa ntiturye ego kwe ariko urambona jewe kanyenyeri mva mu kabare kwa mwami ntariye ifi jame nari gatangaye wari wanyibagiye we serveur ingo ndagutume mu gikoni nyaruka rira none kanya akompanye maguta ushaka iki?
ngetumve eh nibyo kwanza sha nibangirire pomme nature amafiriti ubu narayihanye yayo sishaka kuwandanya mbyibuha n'ukuri reka gutwe ngawe Ega yego nibibera kaminsi nanje nzogukoshe numvira aba kweka mana umviriza rero muhungu batugirire amafi twese urabona turi babiri n'ibiraya byo mu mazi mubwire kandi agire neza kandi myarutse wumvise nyaruka nyaruka oh non c'est pas possible Yo, ariko ma nibiki
ngira akanyu oya
nibiki barira nibaza ko ndose biranse gukwira mu mutwe yari no Nibiki none ko utambarira oya wewe?
ça c'est trop c'est Message trop uronse?
ehe eh ingo nawe Mama wabaye uvyirabire kanya.
ingo nawe uvyirabire numva atani nguvu ufise zo kubiburyo nibiki ndabiri stati ya queen ya
uratse ko wari unciye umutima ndarinzi ko nyuma warwaye mbe wabonye ivyo yanditse Eh.
garise kwini yashyize kuri statue gipe ngumugisha sa yo wosanga yaramubwiriye neza pardon nibyo ari kuri kuri kurabibanariza nk'uko woye Eh? ibi bintu ura- wowe uku mana yanjye we numva ntakunda nabidije nyine kanya Eh?
gushyira umuntu kuri statue vrema si ibintu oh bisanzwe no Mm, mm, mm, mm, ari ko wumva ko ari ibintu bisanzwe wowe kudahora umushirako kanya jewe ugira imbere yanjye nawe batotosho buhuye uwo mwanya wo guposta si ntiwufise oya mm, mm, mm, mm, ari urazi rero ndagutera mm, Bisanzwe.
mm, mm, uzi n'amakuru ibyo nahora nikeka ubu ndahejeje asha kwini arahejeje kunyemeza eh wahora wikeka hmm.
wahora wikeka Eh, Byagutse jo, jo, jo, gatanya.
jo.
Cyo Ari uranshaka, ibi sindi ko biranyeretse neza ko kwina akundana na gipe ego ndashize kakadomo ego karya gakobwa ni agasutwa gamana ariko shakanye jikwi ako kajambo yanditse karasanzwe karasanzwe vrema icyo si cyo cokwereka ko bari kumwe vrema n'ibintu bisanzwe ari ivyo ari oya sha oya mm, kugira arinda amumanika ku masitati nuko bafise icyo bahuriyeko kanyenyeri n'amahoro mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe nkamwe woba ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya rudagara uwo muhanura iki intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri enjeniyeri bukuru jean bosco ni umwigisha wo kuri rtc mu rugombo muri komine ya cibitoki mu ntara ya bujumbura yagize ati hamwe noba mfise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya rudagara nomuhanura ko kubona ko uwo mudasangiye umuryango ataco ashoboye ari ukwihenda gose ati kuko mu gushira mu mabanga umuntu si vyiza kuraba umuryango akomokamwo ati ahubwo uraba ubumenyi afise hamwe n'imbonoka zoza y'iterambere bizofasha guteza imbere bose maze rusange igaheza ikaba paradizo Do, hamwe umunyarusangi wese akaronka ico afungura eka mbere akaronka n'ico aziganya atari kutoye umurongozi ukoresheje ibishobisho vy'ico musangiye nk'amaraso canke umuryango amaherezo azoba basinamenye ati kuko utazoba waravye neza ibiranga umurongozi mwiza atari ko uzoba wisunze ico mupfana ku giterambere ribace mu myanya y'intoke ati kandi vyavuye mu gutora nabi ati rero umurongozi si icari ahubwo n'icazi kanatsinda mu kirundi barayamaze ngo umwo nuko nikiriko Fabrice ava mu ntara ya Gitega ku mutumba wa Rukoba yagize ati mfise umugenzi nka Rudagara no muhanura kutaraba ubwoko canke nkunzi ngo nuko ari uwiwanyu atoya ahubwo noraba ufise imigambi y'iterambere ishobora korohereza bose atukuko umutware mwiza ntaraba abi wabo gusa atwarira bose yisunze imigambi yashize imbere maze karushirizaho gutwarira bose Bertrand yitabiriye abumviririza mu gisagara ca Bujumbura akaba avuka muri Burunga akaba ari umunyeshuri muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini JR mu gisata c'amagara y'abantu yagize ati mfise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya Rudagara ico no muhanura nuko yovavanura niyo mvugo itabereye akava ibuzimu akaja ibuntu ati kuko araca afise mu mutwe ivy'amacakubiri ngo izini idatwawe n'umuseruko w'iwabo ngo naco zohanoba namye ko izina ari rusangi y'abaseruko n'abarengero ati kandi uyitwa yoba neza ategerezwa guharanira guharanira inyungu za bose ati rero nogerageza kumuhanura nkamwereka ko mu gihe c'amatora yogerageza kumviriza ivyiyumviro vy'abitoza hama agatora ataravye ubwoko canke umugwi agatora uzobashikana ku iterambere rya bose atavangura Victory ava imuhweza muri komini Sare mu ntara ya Bujumbura yagize ati kubganje mfise umugenzi ameze nka Rudagara no muhanura ko yovavana n'umutima w'amacakubiri ati kuko boshira imbere gutora umuntu afise imigambi iteza imbere izine adafatiye kubo basangiye umugwi agatahura ko ivyiza bitama biva mu musangiye umugwi ati kanatsinda nabo yinuba barashobora gukora ibibateza imbere bataravye nkunzi ati kuko hakwiye gutorwa indongozi yitaho ivyishinzwe irajwe ishinga no guteza imbere abijejwe gutyo iterambere imbere rikabasaga bose reka interano z'uno munsi tuzirangirize kuri robert mbazumutima ava muri provinsi ya bujumbura muri komine mpanda yagize ati abagenzi bameze nka rudagara bariho ati gusa ico tubahanura nuko mu gihe co gutora indongozi zija mu mabanga yo guharanira iterambere rusangi tutotora nkunzi canke uwo mu mugwi tuvamwo ati ahubwo twokumviriza imigambi bashikiriza kwirashe kandi yubaka ati ivyo rero bakabibera amaso kuko harabazana akarimi gasosa kubw'inyungu zabo atabo nabo ntiboberana ati kuko baza berekana ibitangaza bidashobora kuranguka kandi bitagira ishingiro ati ntibokwirangiza ko bafana iki barutwa n'abamaraniye iki reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'agacyo gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niba mwayatubasomera akabazo ku gice mweje gukurikira akabazo ni aka gakurikira mbega ku batoyoyo ariko arabazagiza uwumukurira si ukutubaha ndasubiramwo mbega kuba toyoyo ariko arabazagiza uwumukurira si ukutubaha akabazo murakumvise mukaba mufite umushikiriza nimutwandikire kuri yani muhe mumenyereye ariyo mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu eka nawe wawifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi kundwi biciye ku muhora wa whatsapp mutwandikire kuri nimero mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu duheze tubashire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo facebook hamwe na youtube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana icenda na gatandatu muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho utaha
cyari igikino muri kirukuri
ntimuze mutangwe gusubira gutega yompi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha imwe n'igice z'ijoro no ku munsi w'imana isaha imwe n'igice z'agatondo kuri radiyo isanganiro muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia